muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwongeye kwirirwa muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mujye no ku rubuga rwacu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru amakuru ni imyandikire y'ikinyarwanda uko tuvuga ikintu tugerageza kucyandika kumwe naho tutakivuga kumwe neza ariko dufate ngo imyandikire mbonera n'ingi n'ahangaha tuhumvikanye turahumvikanye tujye tuba tucyandika dutya uyu ni nsanzabaganwa modeste umuyobozi w'ishami ry'indimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco naho mu burundi ishyaka cdp conseil de patriote ryemerewe kongera gukora ku mugaragaro muri tanzania ushinzwe iby'impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu sudi mwakibasi yarimo azenguruka inkambi z'impunzi z'abarundi n'abanyekongo zanduta mutenderi na nyarugusu abashishikariza gutaha ku bushake bwabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin adufitiye inkuru irambuye kuri uno wa gatandatu umurongozi mukuru ajoji gisata c'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania bwana Sudi Mwakibasi yari ku rugendo mu nkambi za Nduta na Mutendeli zimwe mu ngingo nyamukuru kwari guhimiriza impunzi gukomeza igikorwa co gutahuka kimwe gusa avuga yuko ata mpunzi izotahukanwa ku nguvu na leta ya Tanzania ibindi yahimirije amashirahamwe gufata impunzi neza abajejwe buvuzi kudafata nabi impunzi n'abajejwe gukingira ibidukikije gukora akazi kabo nk'uko bigenewe.
Serikali itaendelea kuhudumia wakimbizi na kuwasaidia wale ambao wanataka kurudi kwao, basi wasaidiwe waende.
Kuna leta ya Tanzania izobandanya gufasha impunzi zose zahungiye muri iki gihugu no gufasha abakeneye guhunguka ku bushake bwabo, naho uzosubizwa iwabo ku nguvu. Ubonye yuko amahoro yawe yabonetse, ni vyiza kwiyandikisha gutahuka. Nyuma y'ivyo dusaba amashirahamwe yose gukorera neza impunzi kugira umwidogo ugabanuke mu nkambi.
Basi wahudumieni katika viwango ambavyo tumekubaliana.
Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'Amerika nyuma y'iyo nama zivuga yuko zakiriye neza ivyavuzwe n'uwo murongozi w'impunzi mu gihugu ca Tanzania.
Jewe kuno ndumvise ino nama hamwe hamwe yanjoheye kweri nukuri kubyo avugiye hano uwo mutama avuye ngaha nta kugumura impunzi asizemwo kimwe gusa bivuze yuko umuntu uwo ari wese yoba yariyandikishije arashobora gutahamwa kubajya nabo basanzwe baba hano mu nkambi ntawe bazoyirukana ku nguvu verema nivyo bintu ndumvise binjoheye je ku ruhande rwanje noshima ko kubera ko ivyo yavuze vyari ibintu vyiza kandi vyatumye turema kuko yavuzemwo ivy'uko tudashobora kwirukanwa ku nguvu ku bijanye no guhunguka ko uwiyandikishije wonyine ku bushake ariwo bategereza gutwara ariko ku wundi abona ko bidashoboka bivanye n'ukungene abyumva muri we nta ngorane bazabandanya kumuha ubuhungiro ibyo rero byanejeje cyane nta bwoba bwo kuvuga ngo hava nirukanwa ku ngufu nsubira kugira ndibuka mu mwaka uheze sinibuka ko ari mu mwaka uheze nuko ari muri ubu uwararongoye intara ya kigoma yaradu himiriza rwose guhunguka ku nguvu avuga ati muribuka ibyabaye mutabira ati rero nimba ari byo mukeneye ati nimurindire muga ndabyo amajambo ubu yakoresheje biraboneka by'ukuri yuko atakwirukanwa ku nguvu kurimo mu nteguro yiwe bivanye n'amajambo yavuga inyuma y'ivyo bwana suri makibasi ari wajejwe ibibazo by'impunzi mu gihugu cya tanzania yavuze yuko leta igiye gufata ingingo yo gukomeza gucungera umutekano w'impunzi n'ababanyi bazo bikwiye kimwe gusa asaba impunzi kudakora mabi atuma umutekano uhungabana mu nkambi.
Usalama wenu, usalama wenu unategemea sana, unawategemea sana ninyi wenyewe.
Ibijyanye n'umutekano wanyu umutekano wanyu ukenerwa mwege nyine mwege nimwe mumenya akazuza ku ubuzima bwanyu ubwo rero uwari we wese arafite uburenganzira bw'umutekano wiwe arakunze kuba ibintu bitabereye mu nkambi igipolisi nicyo gifite uburenganzira bwo gucungira umutekano ariko musabwa gutanga amakuru ya abagizi ba nabi kugira mubeho n'amahoro toa taarifa polisi ili kama unaogopa polisi kuna ofisi ya mkuu wa kambi pale hakuna ambaye kumwogopa igikorwa cyo guhungura impunzi cyari cyahagaritswe kubisa isansuma y'impunzi zahungiye mu nkambi bizanduta nyarugusu na mutenderi ariko ico gikorwa kizotangura kandi ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi k'umunani ibindi bizoshirwa mu ngiro na leta ya tanzania hatarenze uyu mwaka wa ibihumbi bibiri cumi n'icenda ni ukubanza kwandikisha impunzi z'abanyekongo zikeneye gutahuka ku bushake bwazo kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'igi rya amerika mu rwanda hashize imyaka itanu inteko y'igihugu y'ururimi n'umuco ishyizeho amabwiriza mashya y'imyandikire y'ikinyarwanda kuyakurikiza se bigeze he mugenzi wacu asumita kaboye yaraduye ibisobanuro amabwiriza mashya agenga imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda yashyizwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko aya mabwiriza yaje agamije koroshya imivugire n'imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda bwana nsanzabaganwa modeste umuyobozi w'ishami ry'indimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco asobanura ko iyi myandikire izagabanya ibimenyetso bikoreshwa byandikwa nko guhuza imyandikire ye n'imivugire y'ijwi rya- ryandikwaga na ca na ya cyangwa se na ka tukabonga icyerekezo ku gice iyo iyo icyerekezo iyo ya mbere twandika na ca na ya iya kabiri tukandika na ka kubiri turitera ibibazo ahubwo iryo hame ni ihame rijyanye no kuzigama ibimenyetso ni ukuvuga ngo aho ushobora gukoresha ibimenyetso bike hakoresha ibimenyetso bike ariko bivuye rya jwi abantu ba- ba- ba- ba- bamenyereye ihame rindi ni ukuvuga ngo reka duhuze uko tuvuga ikintu tugerageza kucyandika kimwe kumwe naho tutakivuga kumwe neza ariko dufate ngo imyandikire mbonera n'iyi ngiyi n'aha ngaha tuhumvikanye turahumvikanye tujye tuba tucyandika dutya inshuti inshuti kuki twa- twa- twandika na na sa na ha kandi twanditse na na na ca byaba inshuti uru rwego rusaba abanyarwanda by'umwihariko abanyamakuru bo bagira uruhare mu kwigisha abaturage kugira uruhare mu gusobanura imyandikire mishya y'ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ko abanyamakuru bakwiye gufata iya mbere bagakoresha imyandikire mishya bamwe mu banyamakuru bavuganye n'ijwi rya amerika benshi bavuze ko umurimo wo gusobanura imyandikire mishya y'ikinyarwanda batazawukora kuko nabo batemera iyi myandikire kandi Ildefonse sinabubariraga ni umwe mu banyamakuru uvuga ko adashobora kwigisha imyandikire mishya kuko nawe atayemera iyo umuntu afashe ururimi reka nkoresheje ijambo akarutoba atabanje kugisha inama ba nyiri ururimi ngo nuko ari inteko y'ururimi n'umuco ibyo ntabwo tubyumvikanaho icya mbere ntabwo uzi ko niba twari ka kera ukabandika cana ya Im- impamvu ya mbere ni uko urugero iyo tuvuze reka i- i- iyo icyerekezo iyo bibaye mu byinshi biba ibyerekezo ni ukuvuga ngo ikintu ki- kirimo icya cyangwa ka ariko bijya mu bwinshi bikaba bya dukoresha cana ya ni ukuvuga ngo ayo ni amategeko asobanutse y'imyandikire no mu zindi ndimi ha- hari amategeko rero kuvuga ngo uzanye a- eh, amabwiriza ahindura imyandikire cyangwa avugurura abantu batanze ibitekerezo bakuretse ko bitari byo uratsimbaraye ahubwo uraje uti itangazamakuru nimudufashe tubafashe iki se kandi bajya kuhindura batarigeze batwitabaza icya kabiri bati ni ni ukugira ngo tworoshye ururimi buri wese arushobore tuzakomeza turworoshye noneho tugere n'igihe twemere ko n'indimi tuzivanga kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ururimi rubereyeho koroshywa ayo mabwiriza mashya birakwiriye ko rarike ireka kuvunira amati mu matwi igitekerezo cy'uyu munyamakuru agisangiye na mugenzi we niyo mugabo Rike nawe uvuga ko imyandikire mishya izatuma benshi bari basanzwe bazi ikinyarwanda bahura n'ikibazo cyo kubavangira nararike si ikinyarwanda bagombye kubanza bakayita ko ari inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bikaba ari byo bintu byanditse atari ukuvuga ngo korohereza abantu ngo babyite rarike cyangwa gute icyo mbona rero bizangiza imikoranire ya rarike n'abanyarwanda muri rusange imikoranire rero mbona itazoroha imikoranire mbona itaze- itazoroha ndetse natwe ubwacu nk'abanyamakuru kuko bifite itangazamakuru burya bifite abanyarwanda cyangwa se bifite publike muri urwo rurimi eh, ndibwira ko kuva tutabyumva umunyarwanda nawe ntabwo azabyumva ubu mfite ikibazo ngewe ku ruhande rwanjye kijyanye n'abarimu uburyo barimo kwigisha ururimi kuri ubu ngubu kuko niba eh, mu myaka mfite irenga mirongo itatu narize ururimi neza nk'uko ruri narangiza nk'umwarimu akaba arimo kwigisha umwana wanjye ururimi mu buryo bukocamye ni uburyo mbona ko ari ikibazo barimo kutuvangira ari naho nita ko badakwiye gukina n'ururimi barimo gukina n'umuco kuko ururimi barimo kurwangiza mu bakunze kunenga imyandikire mishya y'ikinyarwanda bemeza ko iyi myandikire mishya yaje ahubwo igamije korohereza abanyarwanda bamwe batagize amahirwe yo kumenya neza ikinyarwanda bitewe n'aho bagiye baba bwana modeste niyo mugabo wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco we avuga ko ibyo atari byo ahubwo bashatse gufasha abazi neza ikinyarwanda kukinonosora abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ngo twashatse gufasha ah, abantu batazi ikinyarwanda abantu bavuye hanze se abantu batakure ikiri cyo ni uko twese abanyarwanda ntitwabonye amahirwe amwe yo kwiga ikinyarwanda ntitwabonye amahirwe yo kunoza ikinyarwanda ahubwo dufite amahirwe yo kwicara tukavuga ngo ururimi rwacu turarwanisha he reka twumvikane kuri iki ku mpamvu zimwe Eh, ntabwo rero twakoreye abantu ngo ngo tworohereze abantu ba- ba- ba- batari basanzwe bakizi ah, ntabwo byaba ari byo ntabwo wajya uko abantu abantu batazi ururimi si bo worohereza uburohereza bwaba baruzi abataruzi bakagenda eh, bakurikira benshi mu bakomeje kuguma ku myandikire ya kera bemeza ko iyi myandikire ariyo bazakomeza gushyira imbere haba mu kazi ndetse no mu buzima busanzwe ntabwo uzantegeka kwandika ngo we kerekezo ngo nukiremo kango mbikore niyo byaba mu ibaruwa ntabwo nzigera njye mbikora yewe n'umwana wanjye sinzabimwigisha ntabwo rero tuzajya nzajya kubyigisha kuri radiyo ngo njye mbwire abanyamakuru ngo nimubyigishe nta n'ubwo nzigera njye nemera inyandiko n'imwe irimo i- i- i- i- iriya myandikire ariko ni ukuvuga ngo ako ni agatogo I- iyo ni imvange y'agatona mbwene bakwiye gutega amatwi nibo barashiyemo n'amafaranga menshi nibemere ntabwo ari ubwa mbere tubona ah, itegeko rikorwa abantu bwacyo bakarivugurura inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko bigoye cyane guhindura imyumvire y'abantu cyane cyane mu bigendanye n'indimi kuko bitagira ibihano ariko bwana niyo mugabo avuga ko nubwo hatabaho ibihano bihabwa abishe ururimi ariko bazatekereza ko hazashyirwaho ibihano bishobora kuzakebura abakomeje kwica ururimi ku bushake bwabo amabwiriza ntakunda kujyana ni- n'ibi- n'ibihano ajyana n'inama ariko iyo bibaye ngombwa hazamo n'ibihano buriya igituma abantu cyane cyane abanyamakuru mwebwe mwibu ntabwo tuzabikora tu- hari ibyacu twizeye twamenyereye ndakeka ko tuzagera ku gihe tuzagera igihe tugira tuti reka turebe urwego rw'ibihano twazamukamo Tu- si ibihano byo kuvuga ngo turashyira abantu muri gereza cyangwa tubace amafaranga oya ariko tuvuge tuti niba uzanye inyandiko yawe idakurikije amabwiriza uko ah, bisaba ntiyakirwa niba umunyamakuru wo ukorera radiyo rwanda tuvuge ugakomeza kwandika wirengagiza amabwiriza ariho kandi twasobanuye bihagije tumenyeshe umukoresha wawe ko utadufasha utari mu nzira yo gufasha abanyarwanda aya mabwiriza y'imyandikire mishya y'ikinyarwanda yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ahabwa igihe cy'imyaka ibiri ngo abantu bose bazabe batangiye kuyakoresha usibye abarimu bamaze kuyahugurirwa ndetse bakaba baramaze gutangira kuyigishamo abandi benshi baracyakoresha imyandikire yari isanzweho asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika noneho tujye ku burenganzira bw'umwana aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yo mu rwanda yashyizeho gahunda y'imyaka itanu yo yo gushishikariza abana ubwabo kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu akaba aharanira n'uburenganzira bwa muntu nako bw'umwana evariste mu rwanashyaka yaganiriye na mugenzi wacu jeffrey mutagoma Eh, icyatumye dutangira ku- tuyitekereza dutangira kuyikora nuko urazi ko eh, hamaze igihe havugwa ihohoterwa rikorerwa abana abana basambanywa bagaterwa inda eh, abana bahabwa ibihano bibabaza umubiri aba ibintu byinshi binyuranye noneho ugasanga mu by'ukuri turimo turashyira ingufu mu kwigisha abantu bakuru ngo baha- barinde abana cyangwa birinde guhohotera abana ariko ugasanga turamutse tubikoze ugasanga n'ubundi ihohoterwa riracyari hejuru kubera ko abana ubwabo ntabwo babifitemo uruhare ntabwo bazi ngo umwana aramutse ahohotewe yakwitabaza yakwitabaza nde ni gute yaharanira uburenganzira bwiwe cyangwa ni gute abana mu makarabu yabo bahuriramo bajya baganira ku burenganzira bwabo n'ihohoterwa ribakorwa noneho bagashakira hamwe nabo igisubizo cy'ibyo bibazo kuko ngira ngo abana n'ubundi ni bamwe mu ba mbere bafite igisubizo ku ihohoterwa ribakorerwa kugira ngo nabo babe babasha kujya babasha kuvuga ibyababayeho bamenye niba bahuye n'ihohoterwa ukuntu yajya kurega bamenye amatsinda yabo bahuriyemo ukuntu bagomba kuganira ku burenganzira bwabo n'uburyo bagomba kubuharanira ni ukuvuga ngo twabitekerejeho kugira ngo bigaragare ko cyangwa abana nabo bashyira ingufu mu kwirengera ndetse no kurwanya ihohoterwa bashobora guhura naryo
ye ubu ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana mu rwanda muri rusange wavuga ko gihagaze gute
Eh, kugeza uyu munsi eh, ikibazo kiremereye dufite kugeza uyu munsi ni ikibazo kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ririmo no gusambanya abana no kubatera inda ariko bitanabujije ko hari n'abana bagihabwa iba- ibihano bibaza umubiri abana bagikoreshwa imirimo ivunanye ubwo rero ayo niyo wenda amahohoterwa navuga ari mu gihugu eh, cy'u rwanda turi kugerageza guhangana nayo kugira ngo turebe ko twayagabanya kuva mutangiye iyo gahunda yo gushishikariza abana kwita ku burenganzira bwabo uh, birimo biragenda bite
turimo tumaze kuganiriza abana basaga ibihumbi cumi na bitanu hirya no hino mu gihugu birimo biragenda neza kuko abana bamaze no kumenya uburenganzira bwabo bishyiriyeho amatsinda amahuriro ku buryo hari n'abatangiye kujya bategura ibikorwa bagategura nk'igikorwa cyo kwigisha abana bagenzi babo uburyo bwo kwirengera cyangwa uburyo bwo kumenya uburenganzira bwabo no kubuharanira noneho bagatumira abayobozi cyangwa n'izindi nzego ariko aribo biyoroganizingiye igikorwa runaka ibigo by'amashuri bigasurana bakaganira ku burenganzira bwabo noneho n'amakurebuzi bari kugenda bashyiraho ari kugenda afasha cyane mu gusobanurirana uruhare rwabo mu kurwanya ihohoterwa ribakorerwa
ye hari ariko abashobora kugira impungenge bakavuga bati ubundi abana bashinzwe kumvira abantu bakuru bakavuga bati aba bana batangiye gukangurirwa uburenganzira bwabo aho ntibazigira ibyigomeke ku babyeyi
iyo ngiyo ni imvugo igomba no gucika natwe tugenda tubyumva hirya no hino ngo abana bahawe uburenganzira bwinshi ariko abana bafite uburenganzira bakagira n'inshingano inshingano z'abana ni ukubaha ababyeyi nk'uko bivuze ni ukwiga ni ugukunda igihugu n'ibindi bifitanye isano ariko bafite n'uburenganzira bwabo bwabo nk'abana kandi bugomba guharanirwa n'abantu bakuru cyangwa abantu bakuru bagomba no kumenya ko bagomba kurengera abo bana niyo mpamvu rero abana kumenya uburenganzira bwabo bizatuma kwa guhohoterwa bakabiceceka ntabwo bizongera kubaho kuko baza barasobanukiwe uburenganzira bwabo n'aho bashobora kubariza cyangwa uko bashobora kwirengera igihe byabaye ngombwa ndetse bakabasha no kumenya uburyo bwo kwirinda ihohoterwa kuko rimwe rimwe rigiye nk'umwana wenda umuntu ashobora kumushikisha utuntu akamugusha mu busambanyi niba baba barasobanukiwe uburenganzira bwabo n'uburyo bagomba kwirwanaho ibyo byose bizahagarara tukaba twumva rero ntabwo ari ugushishikariza abana kwigomeka kuko bafite uburenganzira bwabo busesuye abantu bakuru bagomba kubahiriza no kureba uburyo bwubahirizwa bwa burenganzira bw'abana bakagira n'inshingano rero tubyigisha tubijyanana n'inshingano zabo ni ikintu gikwiye kumvikana neza ntihagire umuntu wumva yuko umwana yahawe uburenganzira busesuye ariko adafite n'inshingano uburenganzira arabufite kandi agomba kubuhabwa kuko n'amategeko arabumwemerera uvuze nanone icyo kihohoterwa unyibutsa ibyo wigeze kuvuga kare uvuga uti kimwe mu bibazo dufite ni ugufatwa ku ngufu kw'abana bituma nibaza ko nzi ko itegeko ry'u rwanda rihana ryihanukiriye icyo cyaha mutekereza ko biterwa n'iki ko nubwo hari ibihano bikarishye icyo kibazo gikomeje kugaragara mu gihugu
ikibazo gikomeje kugaragara kandi mu by'ukuri nk'uko bivuga hari ibihano bikarishye ariko noneho ikibazo dufite uyu munsi ntabwo amakuru tuyabona neza kugira ngo n'aba bantu bakurikiye nk'uko ujya ugereranyije abahohoteye abana dufite mu gihugu n'abamaze gufatwa ngo bakurikiranwe n'ubutabera harimo ikinyuranyo kinini cyane nta nubwo turageza no ku icumi ku ijana y'abahohoteye abana bamaze gufatwa uko kuba badafatwa rero bituma n'ubundi agenda akumva ko niba ntawamufashe akagenda agahohotera undi gutyo gutyo bikaba uruhererekane bigatuma abana bakomeza guhohoterwa niyo mpamvu turi gushyiraho ubwo bukangurambaga kugira ngo noneho ya makuru yabuze ya makuru inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha zidafite ku bantu bahohoteye abana abana nibamara kumenya uburenganzira bwabo akamenya niba atanze amakuru nta muntu ukwiye kuba abimuziza cyangwa akamenya n'uburyo agomba gutangamo ya makuru kugira ngo bitaza kumugiraho ingaruka nkeka bizagira icyo bitanga bigatuma iryo hohoterwa ryagabanuka kuko bazaba basobanukiwe neza uburyo bwo gutanga amakuru kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo ko inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha zidafite amakuru cyangwa zitabona amakuru ahagije ku bantu bahohoteye b'abana kubera ko harimo abana baterwa ubwoba ni mu bivuga tuzabagirira nabi harimo imiryango y'abana igerageza kubunga n'ababahohoteye ku buryo usanga ari ikibazo cyo kutabona amakuru atuma abo bantu babihanirwa icyo cyo kunga abana n'abahohotewe bishingiye ku miryango byaba ni ikibazo cy'umuco ni ikibazo cy'ubujiji wenda abantu bavuga bati gufunga umuntu ntacyo bimaze mu bushakashatsi bwanyu mubona bishingiye ku kintu
ibyo byombi birimo yaba umuco umuco wo kutiteranya kumva ko niba umuntu wagusambanyirije umwana ari umuntu muturanye kumva ko utagomba kumushyira ku karubanda icyo ni harimo ibishingiye ku muco hakabaho n'ibijyanye n'ubujiji ibijyanye n'ubujiji no kuvuga ngo hari ababyeyi benshi batarasobanukirwa uburenganzira bw'umwana ngo bamenye yuko ari icyaha atari icyaha cyo umwana wahohotewe atagomba kungwa n'uwamuhohoteye ngo barebe ukuntu babizinzika bitewe n'indonke bavanyemo abantu none harimo ikibazo cy'ubujiji harimo ikibazo cy'umuco hakaba n'ikibazo cy'ababyeyi bashakira indonke mu bana babo akumva ko umuntu niba amuhaye bitanu kandi yarahohoteye umwana we ibyo bihagije cyangwa mirongo itanu ibyo bihagije kuba atakwirirwa atanga amakuru kuko wa muntu hari icyo ari kumumarira uvuze icyo gushakira indonke mu bana ku babyeyi binyibutsa ko hari igihe umuryango uba udahagaze neza noneho ugasanga umubyeyi yabaye nk'uwohereza umwana ku muryango wundi yizeye akababwira ati mu munderere ajya bamfashiriza hanyuma akamera nk'ukora imirimo yo mu rugo ariko umwana agahembwa amafaranga ibyo byo mubisobanura mute mu kigo muhagarariye
ngira ngo kugeza uyu munsi mu mahame y'uburenganzira bw'umwana cyangwa natwe uko tubyemera nta mwana ukwiye kuba akoreshwa imirimo yo mu rugo kugeza n'uyu munsi nyakubahwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo umurimo wo mu rugo yawushyize ku rutonde rw'imirimo ifite ubukana ku bana itemerewe gukora ku bana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ubwo rero icyo dukora n'ubwo wenda yaba yaravuye iwabo bitewe n'ubushobozi bukeya ni ukumenyesha iwabo y'uko umwana atagomba kujya gukora ya mirimo mibi kugira ngo babone ya ndonke ahubwo niba ari n'abantu batishoboye bagomba no kwegera leta ifite ibigega byo gufasha abatishoboye ariko ntabwo bashobora gushakira indonke mu mwana ndetse tukanashishikariza n'abantu bakoresha umwana ko bitemewe gukoresha umwana mu mirimo yo mu rugo kandi umwana yakaba yari mu ishuri ntabwo byumvikana uburyo umwana yaba ari kurera umwana wawe yagiye ku ishuri we atagiye ku ishuri tugerageza gukora ubuvugizi ku mpande zose gushishikariza ababyeyi kutohereza abana gukora gukorera iyo mirimo mibi ndetse tugashishikariza n'ababakoresha ko bagomba kureka ibintu byo gukoresha abana dusubiye gato kuri iyo gahunda muherutse gutangira muzayisoza ryari murashaka kuzaba mwageze ku zihe ntego zigaragara kugira ngo muvuge muti turayishoje
ni kampanye y'imyaka itanu ni kampanye y'imyaka itanu duteganya ko nibura mu myaka itanu tuzaba dufite abana benshi cyane bamaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo bagiye muri ya mahuriro bagenda bahuriramo bakaganira ku bijyanye n'uburenganzira bwabo tukaba dutekereza yuko twifuza ko nibura iyo myaka itanu izajya gushyira abana bose babashije gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo bagomba kwitwara igihe bahuye n'ihohoterwa
yebwa na evariste mu rwanashyaka ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ariko tutarasoza niba hari icyo ntakubashije ariko wumva utagenda utavuze wumva ari ikintu cy'ingenzi ushaka kugeza ku bumva ijwi ry'amerika kigendanye n'uburenganzira bw'abana icyo cyaba ari nk'ikihe
ngira ngo ndavuga ibintu nka bitatu ikintu cya mbere ni uko ababyeyi cyangwa abantu bakuru bose bagomba kumenya yuko umwana ari umuntu ufite uburenganzira kandi bakamenya ko bagomba kumufasha kugira ngo bwa burenganzira bwiwe bumufashe kuba yakura neza kandi adahuye n'ihohoterwa noneho nkanamenyesha abana ubwabo nabo ko aribo ba mbere bafite urufunguzo mu kurwanya ihohoterwa bakorerwa batanga amakuru y'ibyababayeho bamenya kwirinda bamenya kuvuga oya imbere y'ababashuka ndetse noneho tukanasaba n'inzego z'ibanze zegereye abaturage nazo kujya zihora zihozaho zinasobanurira abaturage cyangwa no mu miganda ahantu hose uburenganzira bw'umwana bakamubwira ko umwana afite uburenganzira akagira n'inshingano imvugo cyangwa imyumvire ihari kuvuga ngo abana bahawe uburenganzira ngo burenze ikaba yacika mu bantu bwana evariste mu rwanashyaka ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yongeye kwemerera umugambwe w'inseruka rukamvye cndp conseil de patriote gukora ku mugaragaro uwo mugambwe wari warahagaritswe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umukuru wa cdp aniset niyo nkuru yaganiriye na mugenzi wacu diane nini nahazwe twari twatumye uwuduserukira mu gihugu hagati kuko jewe ubundi hanze aragenda kwishyuza amakete menshi twanditse ikete rero ryaje uno munsi ryadushikiriye turyiteze ntiryaje giturumbuka muri iryo kete baravuga yuko hariho n'ibyo bari babasabye mwashoboye gutanga ibyo bintu mwashoboye gutanga kugira ngo babavane ko ibihano mwarimwo musubire kwemererwa gukora ni nk'ibyaha hariho imyaka iyo myaka iheze ibihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na cumi na gatandatu abanyepolitike tutavuga na leta twari mu bihe bigoye abanywanyi bacu barahunga ugasanga ntidukwije inzego zi- hagati mu gihugu hari amaraporo menshi rero tutashoboye gutanga amaraporo tutatanga kuko raporo igenda ijyanye n'inzego nshasha natwe abantu bari bahunze cyangwa bagatinya yuko izina ryabo riseruka ku nzego z'umugambwe uri mu runani sinarede gira iteka ugasanga barakwangira ntiwogenda rero gutanga eh, raporo iriko amazina y'abantu banka ndamwumvise neza muravuga ko hariho ivyegeranyo mutashobora gutanga ku mvo zibiri imvo ya mbere y'uko hari abanywanyi batinya kwibona eh, ku ntonde z'umugambwe uri muri senared hanyuma imvo ya kabiri nayo muti hariho n'abari barahunze gutyo ibitigiri ntibishobore gukwira by'abo bantu basabwa kugira ngo mushobe gutanga ivyo vyegeranyo vyahinduye iki Yego.
kuri uyo mugambwe n'ubu ukibarizwa muri senared cyahindutse ubu nababwiye yuko ibyo bipapuro badusaba ntitwazitanze hirya y'ejo twazitanze ku itariki mu- munani z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi rero abantu bari batanguye gutimba baremera yuko bari muri sinarede kandi bari hagati mu gihugu ariko bigishushe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu baratinya cyane ko baboneka ku rutonde rw'umugambwe uri muri sinarede hama kuri abo nabo bari barahunze basubiye mu gihugu baza bakwiza ibitigiri bisabwa abari barahunze baracyari mu buhungiro kandi bamwe bari mu nzego za sinarede barabyemera na je ndimwo n'icegera c'umukuru w'umugambwe kirimwo n'abari burundi barimwo batigeze bahunga ikindi naco ni uko inzego zakwiye dufashe aba- abari burundi n'abari hanze eh, bamaze ba- basubiye bagahera ubwoba bagahera ubwoba bakavuga bati twemanze ko turi umugambi utavuga rumwe na leta kandi uri muri sinarede gira iteka mwasabye canke mwemerewe gusubira gukora mu gihugu c'u Burundi mu gihe mwemeje ko hariho abakiri hanze y'igihugu kandi harimo n'indongozi ntibizokoroha yuko mubandanya gukorera hanze y'igihugu mu bisanzwe umugambwe utegereza gukorera mu banyagihugu hagati mu gihugu ubu rero mm, niba mwaradukurikiye muri iyi minsi turiko turavuga ingingo sinarede yafashe eh, mu nama yaheruka yavuze iti twebwe dufite ishaka ryo kuja muri ayo matora natwe muri cdp tukaba turi umugambwe uri muri sinarede tuvuga nk'uko sinarede ivuga yuko abanywanyi bari hanze mu gihe leta yotwemerera umutekano ukwiye w'abataha n'umutekano w'abanyagihugu n'umutekano w'abanywanyi bacu ntibasubire kubahohotera byoba byiza indongozi za cdp n'abandi bari mu nzego za cdp n'abanywanyi ba cdp bari hanze bagiye gukorera i burundi tukaja muri ayo matora tugahindura ibintu aho ni muri CDP muri Senarede nayo Mm, muri sinarede nawo nyene ni uko ngira ngo mwara- mwarakurikiye ibiganiro twagize muri iyi minsi sinarede ivuga iti dufashe i- tu- tu- dufashe ingendo twerekanye ishaka ryo kuja muri ayo matora hasigaye ko leta itwemerera ko izoducungera umutekano ukwiye ariko leta yo Ni- n'ibindi n'ibindi leta yo yarananye igiganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze yuko abifuza gutaha mwotaha abandi bumva batara- hataragira vyoca mu biganiro avuga yuko iyo nzira yoyi bobo atariyo bari sinzi ko mwabajije neza ibyo biganiro avuga ibyo ari byo ngira ngo yibaza ni uko bimwe byarusha eh, bimwe banka eh, n'abakuru b'igihugu bakananirwa twe twagomba yuko twavugana na leta bisho- bisho- bishobotse tukavugana ata- tutarinze no kujya yarusha bakugurura eh, bakatwugurira inzira ducamwo ikaba atari inzira irimo imitego hanyuma tugataha tutiriwe turabanza gusubira guciyarusha kuko dutse guciyarusha bizomara imyaka ingahe amatora dusange ya- yaheze mwari mutubwiye mu kanya yuko ibiganiro ntimushatse kuvuga ivyarusha ariko uko biri kose impande zibiri ziganira zifise aho zihurira aho zicaranye N- mudahuriye arusha ku bwawe ivyo biganiro bizobaho gute muzovugana na leta mu makete muzovugana na leta biciye kandi tubavugana na leta je navuze arusha kuko eh, uvuze arusha hariho icyo umuntu aca yumva inyuma y'iryo jambo uca wumva u- eh, umuhuza uca wumva ingene asubira gutegura asubira kuza i bujumbura kubaraba ingene ico biyumvira agasubira kuza muri sinarede kutaraba ico tuyumvira agasubira akazunguruka agasubira akaja kuraba museveni umwaka ukaba uraheze Eh, twagomba yuko hoba iyindi ngendo yo kuganira n'ingoga mugabo tuganire ivyihuta hanyuma abataha batahe muri make rero leta y'uburundi ikabashiraho mushatse amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urunani senared rurayitabira tankomanzi imigambwe n'abanyepolitike benshi bari mu runani sinaride gira iteka barayitaba
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri- ni kuri icyo kiganiro cy'umutware wa cdp ishyaka rero ryemerewe gukora mu burundi nanone ryari ryarahagaritswe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi dushorejeho aya makuru ndabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama